Inflation here, there, and everywhere. Inflation is very high. Let's save Nigeria so Nigeria won't Nazareth. chance to grow. Let's join our hands to farm right my people i salute you and welcome on this beautiful morning to inform me radio this now on a number one online radio station and this program now, state of the nation the program wey we take dey talk about wetin dey happen for our country nigeria yes we know say lot they happen but from time to time as the spirit take lead us Now, so we go take pick uh, uh, topic wey matter to the indigenous people of nigeria Yes, so because this na the time for us to shine our eye shine our eye well well i no know whether song like that dey shine your eye shine your eye well well uh, <laughs> engineer i sure say i no go go studio soon mm, <laughs> yeah, hmm. then, but the smile. <laughs> na una country sister lie we dey talk i salute una well well well i know say una don hear my brother laugh in dey here others dey for road mm, na the way wey our country come be now eh, whether na go slow we go call her now na go slow now we dey ah, go slow hold up eh, which other one again eh, traffic traffic eh, yeah they say one na go slow one na hold up then one na traffic so we never know the one we go find wey dey hold our brother now from reaching us and then those ones wey dey for spaceship we never know whether the ship go dey place where network dey so that they go fit also join us this morning but why we dey wait for others to carry come join us sharparly sharparly brotherly make we talk when you don greet finish of course that matter wey hmm. matter to us for this studio and wey suppose matter to every indigenous i wish una dey see me na una see the way wey i dey close my eye dey point my hand dey do my head like this like <laughs> hmm? for to the indigenous people of nigeria especially at this time the difference between political power and traditional power the ball is in your court yeah my people we thank god today say so we don't see today oh, we really they appreciate them well well because it's not day easy to sleep and wake up at the same time uh, still they get the strength to take move despite the kind enemy when they turn, they look say things no go or person no go if he put leg for ground but god dey always make us the move to share them. say not be them be the owner of life so this one go carry us run enter the matter when they everywhere the country they tensed up right now so many issues so person go talk this one this one politics go run enter who shop money I who no shop, but today we go need to ask ourselves how we go fit make sure we use one stone take kill 100 birds well now that one go carry us enter the difference between political power and traditional power political power and power obtained from the people and therefore must be controlled by the people why traditional power and power given by god is a birthright and is to be enforced by the people before we really um, uh, give the message where we'll get for this platform this morning. Get one small story when we did the scripture, the holy book, when it, could make way, uh, still remind ourselves because many know I'm well well. You see, when human being they seek leadership for himself, say no one may God lead them. In most cases, they always run enter trouble along the way. You get the time when the children of Israel tell God, say, um, give us a king. And God called us. Ah, when the children got it, eh, they say somewhere, God, tell God, oh, make he give us king. oh, We want see physical one. Meanwhile, in leadership, all this why they very okay for them. And it e get to that point when God comes, say, okay, choose for them, don't worry, not be you that they worry, not me. Choose for them that man. Uh, first king of israel come as uh, administrative king will not be first king in administrative <laughs> king come because god don't be king to them all this why? mm. but uh, first physical administrative king come and they come choose some uh, is it that god no know song won't end he know is it that god no know the good the bad and the ugly about him? he know but he choose them for them when Saul, uh, Samuel go, say, now you, before you know, that he really be king. When he can start to they do things when no come please the people, they can't go back, go begin complain. If you check very well, there were times when e it no favor them. Mm. They'll come begin complain to God. Father help us. Father help us. I think what we need to look at now, when they compare that to our political position today in Nigeria. Mm say each time e come to this level many of us i tell god say god no dey play politics make people, no dey use god dey talk about say na him tell me say this guy wan win election or no dey prophesy with god name but simply say you dream say see who you see i go take am however how god fit contribute to choosing a good leader if we actually sincerely remember the day where we started this program for this year, Madam say if we can all come to God with a clean hands and wash our hands clean. That language say today, nine they pilot us even here. Mm. Now, how can a country actually choose a leader where you know go be problem to them? Before we say we needed a change, we did not ask God the type of change we needed. Now they don't leave us with the real change; they leave us with balance of money where we spend remain and it can not be in naira and kobo, not even in hard currency of 1,000 naira when in Nigeria get before. So this time around, should we make the same mistake again? What thing I expect us to do, not before us to go meet the mouthpiece of God to say, tell God we need a leader. No. It for us to now sincerely go to God in prayer to say, help us say on that day, let us choose a better person. the man when he go get your fear at heart and being able to carry people to replace where they should be, not where others, other people outside here want make they go. And I can't discover because if you check where where they said make way the Bible see talk say make man no they day wise on his own conceit. The reason be say when you take decision on your own, in most cases they always round up in shame most especially all this hurry hurry decision but if we consult am first before we take decision e dey always end up with joy and happiness and we dey see fulfilment in it so this time around i wan beg the indigenous people of nigeria when power dey dey obtained from and when they be the enforcer of our traditional power as well say this period na for us to genuinely don allow an influence of money t-shirt face cap beans rice or whatever even your hunger should be a motivating factor to go closer to god better i don remember one thing say the man when he dey fast and pray dey always dey closer to god than who dey eat chicken they dey very very sensitive Sense very very yes to receive to get message to get inspiration person wey dey separate himself yes so if you fit keep away because of this present hunger sef wey even dey inside this town now inside our society called nigeria e go help the indigenous nigeria spiritually spiritually physically and a very sound mind peak from among the the the ones wey we get a better person i no wan say the the language wey bin wan come out from my mouth but please let us not use the hunger to to make a wrong choice but rather let us use the present situation to even choose the right person i did ask somebody yesterday say the present situation you they push for all these things where you they push now are you a friend or an enemy of nigeria i think that is the last question i will leave for the indigenous nigerians to answer you want a continuation of this kind of life to continue i mean to continue the killing to continue the hunger to continue price hike to continue fuel price to continue and uh, people are telling the, sale, the sales of our assets assets yeah of our assets to continue government when they collect land from the people to continue and the ones when they go relocate strangers come keep to continue are you a friend or an enemy of your own community if you can answer that question by yourself to god be the glory But if you choose to ignore it, your conscience will continue to look for you everywhere you go. Now, just this one be the message we will get from this platform this morning. My name is Nadia Omoakao, and I salute everybody when take time to listen to us. And I thank you. All right, so this now Inform Me Radio, the number one online radio station, and the program now State of the Nation. Uh, the one thing where they dey eh, the front of people mind i no go say back of mind because the front all the newspapers o oh, na im eh, everywhere wey e dey go na im social media oh, na im everywhere na im so tey pipo dey fight themselves dey eh, quarrel they don become cat and rat tom and jerry mm-hmm. for <laughs> for whatsapp groups <laughs> because because of wetin politics because all of them everybody get the choice mm-hmm, to mm-hmm. choose who you who you wan take eh, but sometimes i come dey wonder say whether some people not lose or they over tigh am or na remote control <laughs> the kind choices wey dem dey mm-hmm. make yes <laughs> you know somebody na talk say say i pray eh, i pray the people of nigeria do the right by voting competency over tribe or religion Hmm. That is a good one. Say the indigenous people of Nigeria made their vote competency over tribe or religion. You know, from time we always talk say they divide us. Yeah, along uh, all they, these they, lines. Yeah, they fragment us with different things: religion, uh, politics, uh, status quo, ethnicity. Yeah. Uh, in fact, so many, all so many things. Color if you see wetin dey happen for oyibo land now bros eh, the mm, mainstream media no dey carry am o the way wey blacks and whites take dey do their body now fight themselves now and na wetin some people don just put in place if we fit look away from the color of our skin eh and make we think say our shape despite the fact say some na bottle uh, motel bottle mm -hmm. some na uh, beer bottle uh. some na that you know that some na pepsi mm, pepsi <laughs> you know you know e get one wine like that wey we dey see those days wey the bottle dey big Yeah. dem mm-hmm. dey eh. use am for for kotonu eh, na im dey take dey sell for yes and that bottle some mm-hmm, na that mm-hmm. bottle eh. some go be some go get keg go get they go put hand like this one person take dey raise am na different shapes and size na we be but e get something all of us na human beings of course human beings now we be if we remember that one then we go need to learn to love one another make we no dey allow people dey knock our head together again na mm. dey give us headache dey give us uh, dey make us become enemies of ourselves by the time you cut uh, my this thing na na the same color of blood. na dey rush out o. na dey rush out but my own i know say my own blood fine pass your blood you don see ah, am before. <laughs> no no no seriously Ah, ah. anytime when something chook me i see the blood i say oh see the fine blood <laughs> me know say my own blood fine pass your though blood blood okay na okay me me <laughs> as i black na so my blood black i no know na you talk am o and I make am na uh, all those people wey dey fly no dey fit suck am na you talk am <laughs> so eh, jokes apart make we dey see ourselves as brothers and sisters you know people dey always question me say why i dey always that's people wey people no fit stay with say i dey always fit uh, live with live with them. not just that's they do the wrong things with them, and i no dey ever get issues i dey wonder as ah i remember say uh, the good book the story of jesus christ say he get how many disciples? Twelve disciples and many many uh, called eh. many many were called among them all of them get different characters of course different attitude and everything yet he love all of them even the one way. they sell them out sell them out he love them. so if you remember that story i see no reason because Naim be the perfect example for me Matter talk for myself na im be the the person wey i dey look up to the perfect example if he fit do am knowing fully well their flaws their the, the even the things wey they go do wey go even dey against am he still love them in spite of that then who be me miserable me potopoto you remember that story potopoto me <laughs> eh wey i go dey carry i go come dey carry shoulder for shoulder or or come add earth join my head as mm-hmm. my head don mm. first big so come dey talk say another person no be person come on the only thing wey i no dey like be say no oppress me o because you no go like am -huh, hmm. that one that's why i no dey like people wey dey wan do say na dem get wetin no be their own i no dey like am that time i go show you say mm, mm mbano don try it don try it so make all of us learn to love one another meanwhile uh-huh, wetin carry us come inside studio this morning yes i say wetin we wan talk about na this election matter na im dey eh, carry every every topic right and na im dey carry as we dey follow funny enough na just presidential na im dey at the focus more meanwhile the most dangerous one na im be those rubber stamp own hey god and na there na all the criminals wey don sell all our assets na there na there they dey run go so that dem come begin make dem continue to make laws to protect themselves we dey remove our eye from that one every state the senators wey una the send go who they be make we make let's have a change this time around complete change say young people wey una know say una go fit tell dem say eh na wetin we dey say make una go do be this one if una no do am we go not no but that na wetin i dey feel this coming uh, election say those wey no perform. they go come back home. we go eh, eh, eh with immediate effect. Mm, they dey return back to their eh, house na then na we dey go now with dis hmm. uh, coming election we we we no dey look that side say all the criminalities all the tiffers because our brothers make we no dey use looting hmm. say na thief dey eh, thief the money all the people wey don colobi all the assets wey belong to us and uh, their children yet unborn because dem no fit take the wetin wetin be my own children yet unborn no no no my destiny and my children dey around me dey around me na dem na im dey go sensitive the most sensitive part rubber stamp wey dey sign sign sign dey do anything wey dem like we remove our eye but no wahala maybe another day we go talk about that one we go carry out the list then we go come bring out the atrocities yeah. even as today now as we wan take talk about oh. we wan we wan see <laughs> eh you wait uh, uh, the, the, no, the, the crime when uh, every house of assembly member don commit for uh, not doing the right thing national na uh, uh, national. national then at the state level house then we go we go talk about am today now na the presidential the ones wey dey front now the ones wey we feel say na dem be number one number two number three number four for the other time na the one wey never come now i wan talk about the one wey don come wey don go wey dey ah. no wan do dem anything na wetin dey go do dem let me dey find oh. <laughs> see am ah, see am ah, oh, na so my brother just be just dey enter i don dey para already. <laughs> Eh, i wan show cause well, we okay before we the evil before, day dey eh? with us they don cause the evil make dem make deal with them. now we dey talk na you wait na. Uh na wait i dey so. I wow. late come una no vex my name na oga oga moses i don come back with the title <laughs> oga oga when i dey town oga oga na only oga when i comot <laughs> because other ogas dey <laughs> i greet una indigenous people of nigeria una good morning mm. so wetin we dey discuss today na analysis of the atrocities wey presidential current presidential candidate <laughs> eh, don commit to know whether they go fit for the job oh, or not to fit mm. another day we come discuss the national assembly wey dey go and the ones wey dey you know some permanent seat dey national assembly now now wetin i talk say we need to change the narrative permanent make secretary make dem remove permanent seat permanent governor because e get one state for nigeria na permanent governor dey Eh, even if they change they no dey change na permanent governor seat dey the one wey dem dey call governor, all of us know na boy boy dem be <laughs> the real seat dey with one person na permanent yes, no dey comot yes, yes, yes. Hmm, hmm. so yeah. they dey try to replicate the same thing across board mm. some people dey national assembly since 1999 yes na mm -hmm. permanent seat some people dey <laughs> Nigeria Federal Executive Council since 1999 dem no dey hear their name the clerk just dey there the person wey dey type the thing na there e dey since mm. 1990 no be civil servant o no be public servant o na contractor e just dey there dey call am consultant since 1999 dey just dey some state governors economic team since 1999 some the same people na just still dey all in the name of economic team na the same thing permanent seat just dey grow from some family don make am permanent permanent e don become hereditary this as i die my children continue from the marketplace then my children children before they die i don share their give work so that as i die they go don near where i dey so as i die they already know say na they wan take over they just naturally fall into the place so no be atrocities dem just dey dey create down for those their children so. the children wey don sabi the atrocity or the ones wey never sabi am. Hey. because i no understand how we wan take tell one of our governor wey get permanent seat you hear dem keep saying former governor since 1999 all the news former governor of this state former governor and presidential na now mm. presidential come enter mm. before na former governor former governor every year former governor every year even one sitting governor one fighter. you hear the former governor mm. uh, eh, and national party. okay okay, okay. Uh-huh. so make we enter. So, many many things o. Oh. abi. many many things then the other one. Hmm. you wait hmm. you calm down na this your conversation ah wait o oh, oh. education ah go so far if so so this enter o. Oh. wait i no understand you you and somebody fight for road before yeah, you reach there. Okay. All of eh, eh, them, three uh, of them. Calm, down. calm down. Devil calm down. past three Be calm down. Some still get eh. Some Be calm down. Be calm down. Some party wey still get permanent seat. Oh. Presidential. Dem get dem no resign for the seat o. Oh, but e permanent oga be calm down na dem must choose who go dey there you need to off your mic <laughs> now if they off my mic na e mean like say the atrocity wan start from there o my <laughs> All right, I now they listen down, to us. Come down. Now they listen to us on Informe Radio this morning. Yes, uh, as we they talk, we they laugh, but na serious matter Now we they talk about. Yes. Now some presidential um, candidates now we analyze this morning and some kind allegations we don't follow them. You know, they say a good name is better than riches, but it e be like say for our country now and no the mona uh, eh, prove me wrong yeah. bless our country now especially uh, in the class of uh, the politicians so them they feel say money better pass good name na wetin dem dey make us feel now na im dey even affect our youths now wey dey make dem dey pursue after money by all means and in fact anyhow anyway to the extent that they do rituals and all that just to make money dem no even dey interested in education again and you go see small boy dey go school with eh, motor mm. mm-hmm. They talk to teacher They talk to teacher anyhow no dey get stop you talk to me like that mm. don't you do you know i can pay your salary for one year no respect then teacher no fit slap am teacher go say eh i just leave am ah Every no teacher, respect you tell, you, they again. They don't even fair fair tell. Because the way the teacher said they today behave yourself. That time when we when we small madam, mm, mm. if you misbehave for house, your papa not get power to beat you. You know they talk oh, on Monday morning. Even you go notice when your papa quiet for you commit offence, you <laughs> quiet for weekend. Beg am before Sunday, because you know say Monday, the way they go take disgrace you for assembly, not be inside classroom o. Oh. Mm. Front of assembly, they say, hey Moses come outside you come outside so why we not use that method say clap for moses you go think na better thing you do o dem come clap for you know say they clap for how dem wan take beat you for assembly <laughs> oya oh, that time two boys come outside They go hold your leg hold your hand child teacher go come outside flog hell out of your body that is the evil spirit wey dey make you do those things for house go comot then dem come tell the school wetin you do because of that eh, stigma go just dey hmm. because that pikin no wan cause continuous stigma you go respect yourself go maintain sometimes those children from jss one we don't commit crime eh ss three they can't be head prefect you you don see they don't transform hmm. because school no give head prefect to anybody today teacher go say eh i just they look at i just make i look at if you touch am government go say hmm. ah i go first okay make i leave it i go do the baking alright <laughs> i dey feel for your children well well <laughs> I mean, we go use that method for for all the politicians use that method because. no for for the politicians no. these politicians <laughs> eh, all of them most of them grow with waiting. i dey discuss o. Oh. So. are you sure. yes na many of uh, them eh, grow man, even the, the one wey go abroad. yes the real politicians wey dey now eh. the language are oh. eh, you sure. And eh, wait ah. ma wait oh, the language teach a child the way he should grow when he is old he will not depart from mm. it uh -huh. in their case failed i'm sorry to say. ìfẹ́ no no no no no be not because you no there o e dey e dey o fail they deliberately make am fail yes they go say eh, you know but they want to force you to now obey obey their that, own yeah. because na the say oyibo oh, oh. pattern no be their fault make i tell you where they come from now, sister wey die that time <laughs> no i don't always talk am yes because na dem bring education come na dem tell us say if you flog pikin e go die bible say rod no dey keep pikin yes but oyibo tell us if you flog this child e go give am mental something im body no go no go well e no go far assimilate e no go do do we con leave am our cane now we no get wetin am to do we no use am weave basket before even as the cane dey enter school cane dey wey dey say weave basket now hmm. e no even dey again cane na hundred naira now that's if you see buy because deliberately these people wey know how to take train them go eh. abroad forget their brain for house come back One tell us, ah, you see, don't be children, you know. Let them sit down, let them sit down. You know, teach a child at his pace. When time don pass children. When dem go school. Mm. Eh? When I go university, eh? 40 years old in my class. If you see when the guy dey paddle when we dey talk, I go know say na that slogan teach them at their pace. E no dey exist for Africa at all. You cannot teach a child at, at his pace. Forty years pikin still dey behave like pikin you still wan teach am at a pace until reach sixty when e go grow <laughs> so all this all this oyibo things eh, wey we go park come na im dey worry us so na im dey make all this confusion oh, okay. plus our constitution wey we still carry from their side put the, everything wey we no, borrow from them. no uh, constitution eh on the constitution matter uh, despite say we, we know. Get, we get wetin we wan talk about o. Oh. no na you draft the constitution okay who draft the constitution who write am na na not be talk dem dictate dey say you nigeria write am maybe say na una write am that constitution nigeria no write o oh, please make we no dey now dey talk so okay where e come from who shall be know where the culture come from eh, na abacha abacha decree four eh, na decree four na we oh, nigeria eh, adopt abacha adopt decree four abacha go school why you talk like this now abacha know wetin decree four talk nobody dem tell am see where abacha go train na nigeria train everything we get for nigeria dey worry us now na oyibo give us all from begin to the end including the house wey we dey live oyibo the land wey we dey pass oyibo everything wey dey police wey dey give us everything no work you you you notice say anytime we go back we go uh, back to natural where we dey come from oh. you notice say anytime wey this man go somewhere come back he dey <laughs> <laughs> I don't know ah, this one. We don't let her pass that road again. <laughs> the road, the road where you discuss so that road, that road, that that road can <laughs> be very frustrating. The road alone, and now you want pattern to say dey be the road. <laughs> Oh, wa wa I agree with you ma. I agree with you. Every we no let this anytime anytime, anytime when the world dey around uh, when the world dey around. Come back we we no let am make e come studio because session dey dey I I I go stay We see the off im network. We connect am and then off im network. We no sabi off network <laughs> for studio For yeah, we know the off mic but we see off your network anytime when you go that side come. Oh. Eh, na oyibo part of the off network oh. <laughs> uh-huh, uh, Especially one join us. Hello. Ah, hello, madam. a Merry Christmas. <laughs> Yeah. Thank you very much. Merry Merry. Oga, Oga Moses. Ọ̀gá <laughs> ọ̀gá Moses. Ọ̀gá Moses. Ọ̀gá Moses. Yes, on the air of the Oga Oga technically sound. Technically Good money. Technically concise. Oh, that the the only man will be say. That the only man will be say for Nigeria. If you climb a rock, rock good if you. Hey. <laughs> Who to be that one again? You see that? Eh? As it don't be Oga Oga before it come to Moses when the point rock to see. Eh, no how they climb rock rock go start to dey that, make, that, make, that, make, that makes it with us what we call it a rock star. Typical rock star. Uh, okay, I get you. Okay, Make we calm down now. Yes, I know too much this morning. you see your blog cycles all over my blog. No problem now no problem now my own still clean too oga no i wan clean i know i know na me na me na me dey dey dey arrest ten cell from oga adebo blood so e no too clean too okay ten cell so na dey harvest stem cell when we start before you come we talk we dey talk about uh, blood so now come dey talk say na blood na dey flow for all of us yes. body yes. so make we see ourselves as human beings make we mm. love one another and all that and eh. so in the analysis now come talk say "For my own blood nine fine pass anyway so una dey lis ten to us <laughs> <laughs> this morning <laughs> and this na um, state of the nation okay sharparly sharparly i know say time don dey go uh, we no even get much time again but we need to bring out i i wan make we talk about three okay four four major people we go just touch am touch am touch am mm-hmm. bring out the advantages and disadvantages of them if there's any advantage anyway <coughs> of these people, the presidential candidate for labour party uh, uh, uh, peter obi peter obi pdp atiku abubakar then apc bola ahmed tinubu yes and nnpp Eh, eh, eh, kwankwaso uh-huh. then aac sowore um, uh-huh. so we go we go talk about them we get one other one before sha but that party. okay uh, is it uh, adc adc suspended. Uh, uh-huh. adc suspended e don already dey suspended so there is uh, no there is no need because. Eh? They no dey ballot paper. Uh, they no dey now. They, he suspended. Uh, in fact, right now. He just say him name no dey. Uh, eh, im name im name be come out inec eh, eh, but but now with the issue wey dey ground if dem no tidy am fast nothing go dey there the the ballot paper because e work against the party anti-party behaviour i like i like that party discipline discipline the boldness step to discipline why dem not say make dem leave am why dem not say make dem leave am make e learn at e pace so that he go know what He do <laughs> e go scatter now He don already scatter na african party be that even if the party no know wetin dey dey do but they dey mm. try to take to take a step to discipline a party primary eh, presidential candidate mm. ah, ah, that's a good step just that the party no arrange am well if not some of us for dey the party abi yeah dem no lis ten to advice but now you don pot abi you see am now dem not careful say dem fit not get representation during that time uh, you know e get some um, allegations wey wey surround most of all all of them all of okay all of them mm, all of them get allegation get allegation mm. Eh, even efcc talk say dem no go even fit arrest somebody now <laughs> one of dem one of dem now we dey used to that one meanwhile which means efcc know say the person get skosko for body so if we as indigenous nigerians know the skosko as e take consign us mm. as in as uh, indigenous people of nigeria mm. whether the person dey for the north the south the east and the west mm. Mm-hmm. wetin touch person for north e touch me as Clear long now. as you be indigenous nigeria yeah. na where we miss am be that when things dey happen wey the other parts go say because e no concern me we keep quiet na im e make things deteriorate reach the ex ten t wey we get wey we get am right now. and but and, and we we, we borrow am e no concern me no be our yes no be our culture, culture. everything we borrow from oyibo na im lead us where we dey so no be our culture because we we dey live as community africa before yes yeah, well, we dey live yes. as a community mm -hmm. yes wetin touch one person touch the other person you go person. see woman slap another pikin for street drag use ear drag am reach papa compound mm. papa no go ask say why you do that he go use cane <laughs> follow the pikin. Mm. mm. so with all these ones now we need to bring all these things come out so i wan i wan uh, open una lines now okay e dey hmm? already open oh, um, so so that we go we go need to okay maybe uh, make we share am okay yeah yeah. we go discuss am you know na wait na this sharing no be our thing na born we borrow am okay you <laughs> voluntarily choose your own no no no not be voluntarily choose uh, your own uh, you know say our family union our hmm? communal way of arrangement eh when one person start the rest dey wait we no dey say you start first one person go just start dey go say hey e don start oya oh, cool down cool down you dey warm up dey warm up when you finish dem go say who next dem say you na see voluntary na we dey practice democracy uh, so mo use democracy take do this matter today. <laughs> Uh-huh. okay. so we go we go regulate our our timing no, so that make we quick fit in. the regulator don dey time okay. don dey. Uh-huh. no wahala. <laughs> before oyibo bring watch we dey use sun take regulate. yes and the and the crying of a cock na we take dey calculate our hours. yes so oya and oh, the direction when shadow for dey come na we take dey watch pass me so, <laughs> so about. Uh, but as the matter did, thank you very much, Matt. You mm. bring these issues. Uh, uh, uh, a person of Peter Obi for Labour Party, Atiku Abubakar for the PDP, um, uh, Bola Ahmed Tinubu for the APC, uh, N- NNPP for So Sowore for AAC. AAC. And when we look at all these people, yes, uh, first of all, Oga Sowore, now you I want to begin. <laughs> uh, you see, we dey talk say karma dey trace person up and down You e no dey need address and so if you wan start anything always start it on a very genuine pace so that tomorrow your slate go dey clean and you go you no go know how you take get wings wey you take dey fly mm. you see one funny thing when the eagle take pass every other bird wey make the only that be the only bird when e dey stay up to 70 years be say after living for like um, a period of time for like um, 30 years, he go get two options to either live for 150 days and die or to go and suffer hunger for 150 days and then come back and live for another 40 years. Mm. As a very so that is why Igunai be the only bird when they born anyhow. But when you see him, you go take say they just bring a new one. Now the same old Igunai. still they fly around. Mm. So you see the period when politicians take use you, they run down another politician. Mm. He picking for your leg without knowing. Mm. you call am business you call mm. am business then because you were making a lot of money today shooting and slapping don dey around you and oh. a a whole lot of political career dead on the on arrival na im be the project wey you dey face so even if you come up as a presidential candidate over and over nigeria no go see you beyond your house in ondo state mm. i'm sorry to say because the role you play during jonathan e get effect on you till today and that is why the government wey you play am for na dem on their own choose to run you down mm-hmm. when they this present administration and so with time you go find out say to actually plant it. bad be, nobody dey believe in a traitor yes a traitor you know i you remember one day we dey talk for here we say no matter how e be you no go fit sell your person and you respect the person wey you sell am to say make he ever trust, trust you mm, because he know say as you take do that your person na so you go do am when time reach so then that one i just keep am for on money and whatever you run bad deal so make we leave am there now let no um, no make i keep am there because you go talk about am no no we no discuss am so we just continue your pressure group eh that your political party <coughs> na pressure group e be <coughs> not a political party just continue your pressure group till old age <coughs> because already the remaining part of now youth very young youth now you be now hmm. so you don already for you don chop your future within the last Yeah. years. Oh, that is a true, the truth. Thank you. That is a real statement. So not be every business be business. Mm. If you identify mm, the yes. way wey be your own, some businesses dey wey africans know to be business if dem give you business to backbite to kill to lie homes for africa know say that one no be business dem go tell you say i no dey do quietly and dem go stay away yes so if you think say you smart because you go abroad come back you don wash your brain for one side you come come dey because na that big kind business dem dey do these days politically na wetin dem dey do be that hmm. carry your brother and sister insult am and then you clap for you. Uh, uh, uh so funny enough sure sure worry just to summarize where you dey now uh. na political pressure group you be just remain there maybe you go dey relevant to the next generation that is your younger ones go fit look you read your book mm. say ah uncle was nice uncle did follow government well well mm. and they just die like that. <laughs> don't make any <laughs> attempt. and, and they even funny enough na just between 2014 and 2015 yes, may 29 na e ten of being a valid youth end yes oh yes so sad. Nigeria so, die. Okay. That is the so, so, uh, now let me quickly close. rush into close. yes, close. Now let us look at the person of article. Uh, yesterday night, as God will go get him, I stumbled into one small thing. I tried to, but network on they misbehave. The ten richest politicians in Nigeria. Articulated. Mm. they they pick Wike as the first person who is having a savings of about six hundred million dollars outside this country. Mm-hmm na there they go so <clears throat> they pick saraki mm -hmm. they pick um, olusegun obasanjo yes. they pick um, atiku abubakar mm -hmm. happens to be number two correct they pick several people but among all of them bola ahmed tinubu is the largest richest politician in nigeria in nigeria in nigeria with about six point five billion dollar savings. abroad out, eh? out, outside asset uh-huh. abroad. always dey stress that abroad yes I abroad outside asset. Mm. they were twelve in number when they when they uh, do their records. so why you not send am to platform. Uh, if the place wey i for dey read am if you copy am e go dey show something else i did it oh. three times for midnight the thing i try am three times if i come say make i open am to verify am e go come get problem now when you look at when the, when you see wetin they go on for there i come dey ask myself say okay this guy no wonder dey tell people to shut, shut up shut up your mouth but now when you look at wetin america reveal in their uh, the, the national assembly uh, records on who they corrupt who mm. launder money to america and why they no want to take eye see some people mm. you go come understand why the guy constantly dey see dollars dey spend each time na he introduce dollar sharing in in nigeria primary so please go back to the history Atiku yes Abubakar. yes go back to the prime go back to the history Alhaji, this, the history yes go back to the history of primaries and where the sharing of money Atiku was the one that introduced foreign currency foreign currency into Nigeria politics not only dollar they, they share so for so when we leave yeah give people give but not people, only dollar if they share even pounds hmm. to the party executive yes. and then dollars to delegates yes They're mm. nearer to us. They're naira to the people to on the, the street, uh, to police units. To street people. Uh, to the polling units. See the way they class us. So mm. you, hmm. you see, um, there are pound sterling guys, yes. there are dollar guys, yes. and there are, there naira, naira guys. guys. So the polling units happens to have the naira. But make I quickly let us understand something. When we look at the article project, right from time the guy had been fighting and fighting and fighting. to be the there president there is a desperation involved in the project. just like the the present one. yes after four years after i mean after four times of contest he come finally get am um, through uh, the same guy. and we see the result yes and we dey see the outcome now which means say eh, the guy after fighting this long he no fit get project and he run the entire the real agenda when he get for mind not that he had a thinking for the people of nigeria now article with all the revelations when you know the other day we said there was an allegation on the the project when it get for dubai yes then america revelation came again that one don't dey grind that one um, dey grind since yes now will they bring them together because they say because of that now enough we go america go america yes and and, remember just tell us that time yeah. and remember say because of article some people were sentenced to serve jail terms yes mm. for us for us over oil theft Ah, bribery uh, yes, his eh, wife matter carrying over four hundred million dollars and all of those stuff out of the country then. a presidential aspirant o. Oh. then then those ones wey dey prison always stress am e dey take care of terrorists eh? because na terrorists dem be. okay na criminals dem be e dey take care of their families. families yes they were on his payroll. all of them that were in prison all. all all the people when they because of am sentenced to prison hmm. they dey payroll. Mm. till today they dey take care of them and then even when he wan start that school when you wan start the british only mm -hmm. whatever whatever i mean is it america high eh, whatever uh, secondary eh, university na american university one hundred and fifty million dollars for consultation just to make sure say they go allow am i mean make they allow am they use that same name here in nigeria at the end of the whole thing you come dey imagine if this man become a president of a country Private wetin go be the outcome of education be why you talk no dey talk like this uh-huh. you go talk am straight mm-hmm. you go say education private okay. because because this present government don don privatize education see e don suggest to this one yes say guy we no go fit two things Now i wan make we look at here on uh-huh. demand na the guy bring the issue of mm-hmm. privatizing nnpc and immediately this ones adopt am 2019 na him bring consultant na him bring consultant wey privatize power yes wey we dey so na him na him help dem privatize. na make generator no dey finish for nigeria. yes and e cannot finish o. Yeah. So, you should understand the trade. Not wherever figure light. No, because right now he is the major distributor of generator in Africa, and especially Nigeria as headquarter. Mm. Even when other African countries they dodge them. They dodge them. They deliberately say no, no, don't worry. Mm. We'll fix our light. We will fix mm. our light baba get. as i speak to you now i, I had a talk with somebody from mali. countries they come out with policy to knock off generating sets. Mm -hmm. when they go knock am out for their country the next closest uh, destination na yes. Mm. Af i'm talking about african country not Ma their oyibo yes. now. I, I, i get small talk with somebody from mali the guy talks say the law is that as you use your light you must pay for it. okay i know the man i know the man. he say you must I pay for it he say but my light from nigeria. him name him name na naira marley. oh <laughs> naira marley <laughs> see ma that guy. you know wetin happen he say he say he don stay he, he say in the last five years till im come to nigeria hmm. to start to dey do the sales of wetin e dey sell e say light e dey sell all this uh, um, electrical material torch uh, eh, phone eh, accessories and all these kind things hmm. and all this mp3 um, um, Yes, e say for five years now and nigeria dey supply dem light light never blink mm-hmm. okay then make we come to the the man called bola ahmed tinubu former governor former governor, a permanent seat, former governor. Permanent is governor. always former governor of Lagos State, always. and is constantly the one in charge of Lagos State, and he can decide who becomes Lagos State next. Um, ESCO, ESCO, no, uh, head of ESCO from governorship to bus conductor. na him dey charge. yes so if he say you are representing me in this sector you are na him dey go but the question here is when we look at his present assets, I mean his present savings in the, I mentioned I'm just now about 6.5 billion dollars as savings in a foreign account outside Nigeria, and then we not talk about asset outside the matter. Because even when the whole world they categorize the government our, assets, yes, fund, when yes, confiscating, a, yeah, now private look we look the issue. I noticed Through one the thing. help of Article, because mm. then they among the consultants, we send emissaries they are part of the cons the consultancy team come from Lagos State. Their executives Join the one. So when article was pushing that one, he favour Uh, yeah, yeah, yeah. There is a favor. Yes, there is a link. The two of them. That is why you did hear say there was a time he told me he told me to be his running mate. There was a time he was telling me to be mm-hmm. his running mate. What they told each other dey because we don't want to. Eh, the two of them right now. The two of them na like this ebi they just dey pre for public. <laughs> So better make we leave that matter. The issue here now before I make up that other people talk. You say one, I want make we quickly realize one thing. Say this man i personally and i mean check round one there was a period in person as as an acn then before the migrate um uh, conjoint merger mm. he talked about buhari Said that man is not a person that should be trusted with anything called power correct but later in 2015 he was now preaching the gospel of buhari yeah because yeah. because there was a because uh -huh. uh, uh -huh. and uh-huh. articulated were sharing the story together yes then so atiku know this say baba well well yes mm. now so the story was very close otherwise tinubu know anybody called buhari no then another thing again the man was one person when i see from Nadeko period mm-hmm. but i con discover now say people when they fight those kind battle eventually they turn hostile keepers later. Uh, not be all of them some of them. most of them uh, i dey use the eh, word most yes. because when you see the role he play during Adeko and the way he telling people to shut up now mm -hmm. i dey see say he no remain on that footing. one story even carry am say eh, the batman mm -hmm. join hand wey arrange mko. yes okay now so, another thing i quickly i, I quickly want to re, remind us the same person when talk say i no wan be vice president to you because muslim muslim ticket, ticket. is not what can Thank you see e go scatter nigeria. nigeria today is telling you. which is i want to scatter nigeria. yeah uh-huh. now wetin i dey try talk uh. for wetin i dey try look at now when i don check all these things i discover say he is not a consistent man I know a person wey dey stay with the west and therefore i want to say to the indigenous people of nigeria if at every stage you dey jump you dey jump you no dey remain for one seat you know the camp no mean say you be consistent man and because of that that kind person cannot be trusted to me to say i turn print for you Okay. so then when we look at obi issue mm-hmm. yes obi was a business eh you go come in obi was a businessman before he came fine They accuse am say he get a lot of things i no talk say obi na saint but among four there is always a better devil among five okay among five a better devil now in this case wetin be the issue of a better devil a devil wen still remember say instead of me drinking champagne in the in the house i better go and provide pure water i mean eh, water for my people. Mm so that he still gets more conscience mm. instead of me driving a rolls royce with a bulletproof that will cost six hundred billion i rather had to buy a corolla and make my people have road to pass he has a conscience instead of make i go dey build a presidential villa that will cost one billion you rather stay in a hotel and go back and it will cost us five one hundred and fifty thousand naira yes. per night i think he's a better conscience person yes i'm not preaching his message uh, but to let ah. us understand say this money let's look at these people who really does care about the people. Uh, you don't I don't like Obi, uh, uh, but make our Mary talk first. Because uh, okay. nine, nine, nine years <laughs> past. okay, uh, Sir Isaac Mary, my people now they listen to us on Inform Me Radio this morning, and this now. Uh, state of the nation the program wey we take dey talk about wetin dey happen we dey analyse the political the political uh, um, stand abi arena right now then we dey try to x-ray the presidential aspirants and how e take favour the indigenous people of nigeria the things wey we need to look out for because each of them get passed okay e be like say you yes. wan add join am but yes, you know say uh, uh, oga uh, obi im own yes. name come out internationally yes yes uh, on pandora paper pandora paper yes the own name come out internationally not be only uh-huh. yes. uh, not be only in country but na uh, but na uh, yeah, but na in efcc come dey look for among oh. the whole of them o because wey come pandora wey come out for that pandora report na mm. only in grand interview publicly mm-hmm. yes to clear the air to clear the air the rest not talk not till today uh, uh, okay I'm making you no like the man o na make you no like the man <laughs> because it's a big talk go on yes oh, yes so um, uh, you know it's very yes i appreciate the fact say the way una take chook mouth for um, you know um, oga tinubu and um, oga atiku matter you know na very very concise and straight to the point analysis, and you know, people people value uh, you know, the thoughts where they come from inform me this morning. And then for the standard reports, people them, they will be saying that the Nigerians, at least, uh, this, we talk of Mr. Peter Obi. And um, as at that time, as at that time, Bitaobi, they get named like uh, Mohammed Bello Koko. Mm-hmm. Uh, <laughs> I don't know that they Koko waiting for uh, uh, uh near uh, <laughs> near Benin. Now they talk about, but to say Go Mohammed Salah Koko, uh, <laughs> the acting NPA MD, MD. Then the former minister and serving senator, Tella Odua. Odua. Mm-hmm. Odua, yes. Then we get name like. Uh, uh, well, Governor Abubakar Agudu of Kebbi State, yeah. current Bagudu, yeah. Governor. Yes, and then did this particular series, and then um, Governor Boyega Oyetola of yeah. Osun State. Yes. Uh, yes, as well as um, associates. We include we include former governor of Lagos State, Bola Ahmed, Tinubu, aka Bat. Permanent uh, seat yes sir. Mm-hmm. go then, on sharp sharp. Uh, uh, state governor governor dapo abiodun mm. he dey title then. Uh, uh, report so. Yes. No, report o oh, yes o oh. because oga moses talk something just as say you know uh, uh, uh, i fit talk am just as say they don mention these people dem people other people dey oga adeomo just come tell us wey be say oga tinubu oga tinubu how much be offshore i mean international savings my head stagger when i hear that thing Then former NSA da, uh, eh, eh, Samu Dasuki mm. mm. say in children who oh, then get links, then get links with this with optional offshore links. Yeah. You know, for instance, then uh, billionaire Lino Adesanya. Now, for all these names, who are some people they talk say that only in the convention. That is true, Some and that only in yes, oh. yes. Yes, uh, that is what I just said very quickly. Hmm. Go on, go on, because now, of time. Well, now, now, now, because of time, uh, now, wait till these people they talk, they say, uh, premium times. If you read where premium times will bring that news come out, that editorial. Yes. Mm. So I know for us within the uh, the fourth estate of the of the realm, we know waiting uh, eh, uh, uh, um, uh, editorial. editorial now personal opinion, yes. not opinion. But when previous times wan come give report now say dem don the right now efcc don give invitation to oga obi say on the twenty-seventh of october yeah. make e face investigation and the reason why some insiders come talk say the reason why they do that thing be say oga uh, uh, uh, buhari say uh, say he don request relevant law agencies including the efcc because they wan quash this man campaign. Nigeria Financial Intelligence Unit, they hear how many they don't call. Actually, I don't call relevant law agencies one. Mm. It got the FCC, okay? Nigeria Financial Intelligence Unit and the Code of Conduct Bureau, may they investigate all Nigerians whose secret, maybe say many times suspicious dealings they exposed by Pandora Papers. Why did it wait? two years? Should strategy, I not strategy. Mm. Yes. Political you strategy. yes, exactly. Now, Tinubu has not been mentioned because Tinubu didn't talk, say, because you talk, I'm just that uh, you know, call me, you know, put name. Okay, uh, but me don't put name join now. Mm. they say they want, uh, they want uh, uh, why they know investigate, why they know uh, investigate them. The man, the man asked the question back, say, why you know ask, why they know arrest them? like the uh, uh, eh, uh, eh, the eh, oga for efcc mm. the question wey ask back he say why una no ask why you no arrest am. Mm. You can imagine as a turner, you see, if will go reach everybody. They, they, they investigate each person, it go mm. reach mm, everybody. Say, laugh, laugh. Yes, laugh, laugh. The Pandora report we go cover everybody. Mm. Oga, the truth is that uh, truth is that uh, indigenous people of Nigeria no go gree. Let there be fair hearing for everybody. If they bring Tinubu out, um, sorry, they bring Obi out, they bring Tinubu out and dem bring atiku out maybe dem wan do am according to their name and spelling their surname and name from bottom bottom to the top if you were to start no dem no wan do top to bottom o if you were to start with uh, according to alphabet Article. Article. a go start now. <laughs> Mm. to be honest eh, mm. oga oga if dis make dem talk dis eh, matter they are saying that obi no present this matter say e no present say e get foreign account for code of conduct bureau mm. say no present and you know na me dey talk say premium price because na personal opinion dem no talk say say the man no present him papers and e dey run all this show say and e dey illegal tonight that is their allegation mm. and na very good case na be that so we, we, we let's see how the, how the development will go. Mm. But we know, say, if you mm. carry Ubi, you must carry Ugo Captain, yes. you carry everybody. Mm. Yes, so. Okay. You cannot be must kill everybody na there I talk reach. Make I talk my own. Uh, talk your own. Talk time time still dey. Time no dey again. Okay make I quickly rush why Peter okay. Obi dey talk Peter Obi matter. They wan start from bottom go up. I wan advise EFCC and the government eh, this strategy no go work. In short, na go help popularize the man. The man. That is the truth. Because frankly speaking, the man don fit address this issue before for public space about all the grammar and the so the man no eye no close but if una know say this kind human being dey nigeria na no carry am join una cabinet now this regret now na suppose dey talk no be say una go mm. carry am because this man do campaign we no know the way the campaign go take be now he don scatter una plan una still believe say if una invite am come e no get better strategies wey go mess una up i wan advise una leave this man see as e dey just leave am but if una touch am by invitation una go also give us a list of people una go invite because now nigerians wan use una dey use obi now take open nigerian eyes very clearly to demand for wetin be our own so efcc as you dey you know na young boy you be you fit collapse that day this na dehydration this one wey you dey now <laughs> hmm, not everybody not be everybody dey dey dey dey collapse because e go where e go see after He see list then he come go meeting he come dey see the people wey dey release how many guys go dehydration na water no the water for him system no come no plenty reach to come take hold am Now him collapse so just to talk about that one uh, uh, uncle atiku uncle atiku i wan advise you dey first do in 2014 2015 um, this lady wey run the um, campaign wey sorry wey wey run the debate this um, um, hausa lady yeah. fair tell you say how come your state wey you reach pass na still you dey talk about yes your state dey suffer atiku is richer than the state the state still dey suffer they no get light they no get road so atiku oh. show by live by example you no fit help your small state <laughs> and you are talking about helping nigeria okay eh, uncle jagaban thank you for lagos you don drain lagos take get your foreign eh, savings which is good you wan come drain nigeria lagosians are complaining go the street in case you no dey hear send your boys make dem go street we no go oh, fit put people when dem tell dem shut up eh we no fit keep people for this is nigerian slavery in lagos most people in lagos na slaves dem be even the igbo men wey run lagos wey dey give una plenty money dey complain eh our showere case close eh, <laughs> eh kwankwaso thank you uh, we no need you see more dey do more dey respect ourselves for this country eh, na turn by turn we know say we no to shout am mm. we know where the turn dey go mm. so kwankwaso if you know say um, inec dey share money for presidential candidates and other candidates good collect, your own share go as go rest you no get you wan give us this time no young person in the north wan hear you more no joke say you dey wear red cap i like your coming out white and red <laughs> but e no go fit transform uh, the country so finally finally Eh, peter obi why i not like am may i just make my own very clear why i not like am be say those wey no like am for a state na him plenty pass me e no dey share money dem no like am <laughs> if he come this same this same youth wey dey dance around am all this uh, hair wey e dey carry for road wey dey call dread mm. e no go exist uh, sagging no go dey so most youth wey no like am plenty education education go get head if education get head technology go get here development go get our rural centers go get you know business will prosper mm. so peter obi whether na prison dem keep you eh just rest person fit win the election for prison for inside prison before and e come outside uh, bros immunity go cover you eh right inside there and then you can now return the people back there that is if dem get <laughs> power to put you there so oga peter obi no fear that your your black suit eh uh, <laughs> black attire with your eh. black shoe with your one wristwatch just carry am go we dey wey go dey supply you know why i talk so if dem make mistake keep dat man in custody pipo wey go supply food every second have steady ground so all dis drama of say eh, we wan go invite you make una use virtual invitation somebody dey dey dey virtually talk to somebody for tv go you go hear wetin e dey talk eh, eh, you no go come physically waka ah, comot ah, ah, i dey sorry say i wan use this language somebody do one small threat on social media yesterday say efcc dss don't first keep nnamdi kanu hmm. and release 101 terrorists when kill people for this country hmm. Hmm. but una keep nnamdi kanu anything make una make mistake keep use efcc keep peter obi all efcc in every state No, they use the language say every efcc office in every state made dem special visitors Mm. we no wan preach uh, we, no. we, we no so, wan but preach. i no wan i just dey help them say uh, keep this guy away we no wan incite anybody uh, but no na government eh dey say papa dey provoke bible talk about yes he say papa no provoke your children to anger federal government no provoke indigenous nigerians against una because na where una dey go be this money no fair dey food no fair dey security no thing you no even warn us. then na oga oga moses technically basically, and otherwise. and and uh, as i wan waka comot as i wan waka comot i wan quickly let everybody know say anytime when you get your time even if na midnight try and find out just try and find out who be this person wey me dey carry a face cap dey waka investigate by yourself just knowing the truth can return you to the path you need to de- actually take care of. Mm-hmm. My name is Ademaka. I salute everybody this morning. Well done. Mm-hmm. Uh-huh. Uh, I just would want to interject, but my interjection could be like injection. I don't copy your digestion. So. <laughs> <laughs> <laughs> now, is that give if person keep posting no worry you are the next president don't worry yourself don't worry yourself we are cooking you we are cooking you for the next presidency don't worry. una know say we get another program sha. Uh, i know i know. okay. oga moses give me injection i come get constipation na i come dey suffer indigestion so right ah. now the truth is say <laughs> as a matter be um, sincerely the analysis uh, i wan really special thank una they dey say our whatsapp page whether e no dey work. You get somebody who won't join us for the show, but you did on now. Uh, the, two was, okay. the two the two WhatsApp numbers are on right now. He said, he said, you know, if he called in because I'm a military person. Okay. So why you drop message? Send uh, message now. Okay. okay. Let me give you the number again. Uh, exactly. Now, what they also make you do, Oga Diomo? Uh, eh, the number, one of them, one of the WhatsApp number now, four eight eight three one one. again. zero nine zero five five four eight eight three one one while the second whatsapp line na zero eight zero two three three two four three six zero again zero eight zero two three three two four three six zero these two lines they are on you can communicate us and then we will come back read them una thank you very much. <laughs> okay. all right uh, mona still hold on because the next paper the next program dey come our paper check check program and i dey see interesting uh, news headlines my name na olayemi i salute una.